iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi naho mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba inzu yari ikiri bubakwa kandi icyo tubona tubona ko bayisamburanye umutima w'ubukoko kuko ibiti byari kuri iyo byaratemaguwe ibindi bagenda babitwaye bagenda bibye n'uduharage uwo mu mwenegihugu yaheruka kwima uwo ni buramatari w'intara ya ngozi albert nduwimana avuga ko abasirikare b'u rwanda basenye inzu yubakagwa ku kirwa cya sebanegwe iyo nkuru n'izindi zirimo inkunga y'umuryango w'abibumbye ku burundi ndetse n'ikiganiro ntorere kazoza gitegurwa na studio ijambo mu burundi turayibagezaho mu kanya gato Amagu- amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya ibihugu bigize umuryango umwe bw'uburayi bivuga ko bizakomeza bifasha uburundi mu bijyanye n'ubuzima ubuhinzi n'ubworozi ibyo byatangajwe na carla montesi umuyobozi ushinzwe afurika yo hagati n'uburengerazuba uwo muryango wahagaritse gucisha inkunga yawo mu kigo cy- mu ngengo y'imari ya leta ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza umupfasoni Carla Montesi ari mu ntumwa z'ubumwe bwa buraya zari zimaze iminsi zigendera uburundi yemeza ko umuryango w'ubumwe bwa buraya urajwe ishinga cyane n'ikibazo cy'ubukene cugarije abarundi muri kino gihe uwo muyobozi ajejwe afurika yo hagati n'iy'uburengero mu bijanye no gufashanya mu by'iterambere hagati y'utwo turere n'uburaya asigura ko umuryango wa buraya utarota guhagarika imfashanyo zigenewe abarundi La coopération avec le Burundi n'a pas été arrêtée, c'est uniquement les financements directs au agira ati budget de l'État.
imfashanyo qui est arrêté.
n'uburundi Tout ce qui ntizahagaritswe concerne l'aide ariko directe hahagaritswe aux populations imfashanyo du twaha Burundi leta zaja mu kigega continue.
cayo Donc, les chiffres buri sont mwaka extrêmement ibintu importants.
byose vyerekeye Nous avons imfashanyo zihabwa 70 abanyagihugu millions, si bwabo je prends le b'abarundi après la décision byarabandanije de la crise, aha nous ibitigizi avons birahambaye 70 kuva dufatira millions ingingo d'euros leta de honyene contrats tumaze nouveaux gusinyanira amasezerano qui ont été agera ku signés miliyoni mirongo pour irindwi apporter z'amafaranga des y'abanyaburaya semences pour ayo apporter nayo des gukoresha écoles mu pour kuzana pouvoir imbuto couvrir les mu burimyi soins, les dépenses n'ubworozi de santé, n'ibindi bikenewe primaire, les muri ico enfants, gisata pour pouvoir kurihira abana apporter une n'abakenyezi mu aide mavuriro scolaire.
hamwe no kugaburira abana muri bimwe twita kantine scolaire abana bafungurira ku mashuri iyo ni imigambi iriko irarangurwa ni ukuvuga ko ubumwe bwa buraya utahagaritse gufasha uburundi burundu twafashe ingingo zimwe zimwe gusa kandi turiteguye kubandanya buhoro buhoro tugarukana ugufashanya igihe leta izoshira mu ngiro twigoro isabwa par les gouvernements.
tumwe muri utwo twigoro twibutswa na Kuni Vervac yarongoye izo ntumwa za buraya La balle ou la première responsabilité réside dans le gouvernement du, du Burundi. Il est clair ce que uruhara ce que le runini gouvernement ruhagaze kuri n'est leta pas y'u Burundi contre twebwe la ntiduhisha région icyo de l'Afrique de twiteze l'Est ko attend du Burundi, n'icyo n'akarere ka c'est-à-dire afurika y'ubuseruko s'engager, kiteze euh, naco si directement kindi et ni ukuja mu pleinement biganiro dans la- bitunganywa dans la n'akarere régionale, bizohuza va bikunga unir abantu toutes bose les bafise icyo forces boterera du Nord kugira va ingorane apporter zihere muri iki la gihugu solution ku rubuga à naho cette crise.
ni uguhindura ibintu ensuite, mu bijanye euh, n'agateka ka sur le muntu terrain, umwidegemvyo wa changer la politike dynamique au niveau n'ubwigenge des respects des bw'ibinyamakuru de l'espace politique et de la liberté des médias.
umuryango w'ubumwe bwa buraya niwe uza ubwa mbere mu bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu bifasha uburundi hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri honyene wari wemeye guha uburundi imiliyoni amajana ane na mirongo itatu na zibiri z'amafaranga y'abanyaburaya kuva ku igenekerezo ry'indwi gushika ku rya cenda uku kwezi hitezwe inama y'abafasha uburundi izoba ari geneve mu gihugu c'ubusuwisi eloje buri kaneza bujumbura ijwi ry'amerika arakoze cyane umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza buramatari w'intara ya ngozi mu majyaruguru y'u Burundi ararega u rwanda ubushotoranyi nyuma y'uko hari inzu bivugwa ko ishobora kuba yashenywe n'abashinzwe umutekano mu rwanda ku kirwa cya sabanegwe kiburanwa n'ibihugu byombi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu ntara ya kirundo jean bosco arurinze
Sabanegwa na gasozi kari nko ku birometero nka mirongo itatu na bitanu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi kari hakurya y'umutumbo wa rukurazo uri muri komine mwumba y'intara ya ngozi mu kugashikako ujabuka uruzi akanyaru rugabura uburundi n'u rwanda ako gasozi kariko inzu zitarenga zitatu gasanzwe kari mu matati y'ivyo bihugu bibiri kimwe cose kirakiyitirira amatati yasubiye kwigaragaza kuri uwu wa kabiri inzu yariko irubakwa isambuwe n'abantu buramatari w'intara ya ngozi albert nduwimana avuga ko ari abasirikare b'u rwanda Eh, ivyabaye ejo rero abanyarwanda baherekejwe n'abasoda b'u rwanda nyene barenga gato nka mirongo ine barateye kuri uwo musozi eh, kw'ako gatumba kose numva ngo ni umu- ni agasozi kuko n'agatu- ni agatumba gakukira uwundi musozi eh, wo kumumba hasanzwe atari ari agatumba kataba ko abantu benshi barasambuye inzu imwe mu zari zihari inzu yari ikiri bubakwa kandi icyo tubona tubona ko bayisamburanye umutima w'ubukoko kuko ibiti byari kuri iyo byaratemaguwe ibindi bagenda babitwaye bagenda bivye n'uduharage uwo mu mwenegihugu yaheruka kwimbura ijwi rya amerika ryashitse ku mutumba wa rukurazo ku nkengera z'uruzi akanyaru abarundi bariko baracukura umusenyi abandi nabo batahutse bava hakurya y'ubwo ruzi bari bavuye gusarura imirima yabo y'ibiharage iri hakurya y'uruzi akanyaru bemeza ko uruzi rwataye inzira agatumba ka sabanegwa kaca kamera nk'akegamira uruhande rw'u rwanda uwo mugabo yemeza ko sabanegwa itwagwa ku mutumba wa rukurazo kuva kera Eh, je navutse mirongo itandatu n'umunani Eh, agasozi ka sabanegwa kamye kari ngaho hagati nyene Eh, ndani yuko hari umupatiri witwa masironi yarigeze kuzatanga ikibazo muri yaga mukama yatanga ikibazo avuga ati nimutubwire izinga eh, riri mu ntara ya ngozi wewe yakunda kubabwira ko ari sabanegwa kuko nawe yarahakunda ko harigeze kuba n'ishuri rya yaga mukama kuri aho gasozi nyene Eh, ni ukuvuga uru ruzi mubona ruri ngaha rwaca hariya hirya mubona hakurya inyuma ya sabanegwa aha rwagiye kuhaza ubwo mu nyuma Eh, sabanegwa eh, ndakavuga ko ari agacimbiri kuko kari ku mutumba wa rukurazo turi mu ruzi akanyaru tugana aharaye hasambuwe inzu muri urwo rugo twakiriwe ntatungimana generoza umukenyezi wa uburambye rudoviko hamwe n'umukazana wabo uwo mutama avugwa niwe abubatse bakongera bakagerera kuri uwo musozi bamukako bemeza ko ari abarundi kandi batarota bitwa abanyarwanda twebwe turi abarundi hano turi abanyarwanda abanyarwanda rero inzu baje kuyibomora bavugaho yuko ngo badashaka ko haba inzu zitatu ngaha ngo ntaba inzu ngo iyi yonyine ngo ni iriya yahariye epfo ngo ibe ariyo ihaguma ngo ntibashaka ko tuhaba ngaha ngo ni iwabo kandi atari iwabo nta n'umunyarwanda n'umwe yigeze yubaka ngaha cyangwa ngo harimo twebwe turi abarundi kuva kera nu- barahaba abo ba data bukwe nyene burya twabaye bwimuke tuhava tu- tuja bukino murukurara kuko u rwanda uruzi rwaho rwaca hirya yakasabaneko none rukaba uruzi rwiciriye ino burundi baca bitwaza ngo nako mu rwanda kandi arakini burundi kuva kera ariko bamye baba ntitwuba abanyarwanda kubera turi abarundi buramatari w'intara ya ngozi ntajya umunwa mu kwagiriza u rwanda ko ivyabaye ari agasomboroso Eh, turiko turahumuriza bene gihugu kuko ikiboneka ni agasomborotso nk'uko kumbure u rwanda rutaretse gusomborotsa uburundi nk'iki gihe turimo tumaze nk'umwaka urenga gato eh, ico tugishyira mu byo twabonye tu- cyitwa agasomborotso kubera ata kintu na kimwe gisigura na gatonyi ko umunyarwanda aza mu burundi avuye mu gihugu ciwe aherekejwe n'umusoda mu kindi gihugu Eh, iyo haza kuba kumbure abanyarwanda bahafise nk'imirima twari kuvuga kumbure ko bahayeho amatati na makenye nayo nta matati n'amwe ashobora ku- gu- guhuza ku- kw'ako gatumba abarundi n'abanyarwanda kuko imirima yose harimwa n'iy'abarundi uwo mutware avuga ko ingingo zo gucungera umutekano w'uwo muryango uba kuri ako gasozi zamaze gufatwa ariko akaba atashimye kuzimenyesha ijwi rya amerika ku gasozi sabanegwa ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
Impunzi z'abanyekongo zatujwe mu nkambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara mu Rwanda zirasaba ko ibibazo biri mu gihugu cyabo byabonerwa umuti kugira ngo abashaka gutaha bazatahe. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni.
abanyekongo bari mu ikambi ya mugombwa mu karere ka gisagara mu gihugu cy'u rwanda benshi muri bo bava aho bita imasisi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihe impunzi zitari nke ziri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere zifuza kujanwa mu gihugu cya gatatu bamwe muri aba banyekongo bifuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavuko ari cyo kongo abatama twaganiriye bavuga ko kujanwa muri amerika cyangwa mu bihugu bya buraya hose haguma ari mu buhungiro nicyo gituma kuri bo kujanwa hanze ari amagorwa mu yandi icyifuzo ni ugutaha iwacu bo kujya muri amerika rega hano kujya mu kindi gihugu ntabwo ari iwanyu n'uwagiye muri amerika yumva akeneye gutaha iwabo niyo ni impunzi ntabwo agiyeyo ngo yageze muri amerika ngo yageze mu gihugu cye icy'ingenzi ni ukubona igihugu cyawe urabona nk'ubu ngubu iyo umuntu ari mu gihugu cye yo- yorora uko ashaka kugira ngo dutahe icyo twahunze kivuyeyo twataha twahunze efudereri mbega muri make interahamwe zidutemaguka ni masisi aho twa amasambu twarimo niba ya- yaratuzunguye n'imwiri leta ya kongo ntakivuga leta ya kongo ntakivuga nta na gito Ah, niyo yahaye indaro eh, eh, niyo niyo mbese kubaja baka- bakadusenyera bakatwirukana baka- bagasura aho twari turi kandi leta ihari nti- ntigire icyo ikora ka- niyo
ariko cyane cyane ibibazo dufite nyamukuru kuko mu mu- mu buhunzi nta cyiza kibayo icyiza rero twumvaga twa- twakenera ni ugutaha tugasubira iwacu abanyekongo basaba perezida kabila kurondera amahoro ya kongo atari uko atanga imihoho kuko ngo vyamunaniye bamusaba gukuraho imigwi y'abagwanyi iriyo ituma impunzi ziguma zigwirirana nkamwe mwatubwirira perezida kabira akadushaka- agashaka umutekano wacu tukava mu buhungiro akawushaka gute ntiyawushaka cya mbere muri kongo hariyo fdrr hariyo imitwe myinshi na za mayimayi n'aba- n'ibindi ngibyo ashatse umutekano rero interahamwe ziriyo zigataha ino natwe tukabona uko tujya iwacu mayimayi n'ibindi byose iyo mitwe yose yi- yitwaje intwaro akayi abamayimayi n'abake baba n'abakongomani bigira abarebere by'aho ngaho ntabwo ubusambo reka muri kongo ni ibisambo gusa byibereye nawe ufite imbaraga wagenda ugashinga umutwe ukarwana ukambura bitamunanira ntibyamunaniye byaramunaniye iyo bishobora ntituba twaraje ibindi bihugu ko intambara igishira imbaraga zikaboneka ziturutse mu nzego zikomeye zo hejuru kabira twumvise ukuntu sadamu yana- ya- yigize igihangange akagira igihe ibihugu bye bikomeye bikaza bikahanguka kongo yo koko mutuvuganiye maze imbaraga zikaza tukabona umutekano tugasubira iwacu Aha ntabwo ibyo kugira ngo kuvuga ngo batwandike tujye mu yandi mahanga twari turiho neza tworoye kandi duhinga amasambu yacu adutosheje twebwe ibyo mwadukorera gusa ni ukumva ko haza imbaraga zika- zikicara muri kongo zikigisha kabira akumva akamenya icyo gukora noneho umutekano ukaboneka natwe tugataha turi kumva mutuvuganira byarushaho kumva ko natwe tutakwigunga twakumva aho turi mu buhungiro buri hano twumva tumeze neza biruko mu gihe amakungu avuga ko impunzi z'abanyekongo arizo zigezwe ko gutwarwa mu gihugu cya gatatu kubera imyaka zimaze mu buhungiro ari myinshi amerika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe imaze gutwara abanyekongo bagera ku bihumbi icumi kuba mu gihugu cya amerika n'ubu leta zunze ubumwe za amerika zitegekanya gutwara impunzi zigera ku bihumbi icumi nk'uko amakuru ava mu buserukizi bw'igihugu cya amerika mu rwanda bimenyesha It's a very good question. Uh, the United States is very supportive of the resettlement of refugees. Uh, between 2011 and 2016, we have leta zunze ubumwe za amerika zimaze iminsi ziha ubuhungiro impunzi hagati ya bibiri na cumi na rimwe na bibiri na cumi na gatandatu tumaze kwemerera abanyekongo ibihumbi icumi kuba muri amerika hagati turiko turakorana na leta y'u rwanda na hcr twumvikana icokorwa kandi ibiganiro vyacu birabandanya kugira ingingo nyayo ifatwe ariko twaramaze kwemera kwakira izindi mpunzi ibihumbi icumi But again, we have accepted uh, 10,000 refugees so far.
izi mpunzi zifite impungenge ko muri kongo ibintu bishobora kuyangara kubera injyane zasubiye kwaduka kuva muri uku kwezi kw'icenda guheze
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mwadukurikira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com muri aka kanya tugeze muri cya kiganiro ntorere kazoza ikiganiro dutegurirwa na bagenzi bacu ba studio ijambo i bujumbura mu burundi
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza Eee, erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
jewe munyonzima ni je nsubiye kuba ikaze muri cya kiyago cya politike mwikundira arico ntorere kazoza kino kikaba ari ikiganiro kidasanzwe kuko twashimye kugaruka kuri bimwe mu bibazo abamenyeshamakuru babajije abavugizi b'inzego z'igihugu c'u Burundi mu kiganiro baherutse kuremeshereza mu ntara ya Cibitoke muri kino gice ca mbere tukaba tugiye kugaruka kuri bimwe mu bibazo vyerekeye agateka ka zina muntu imigenderanire hamwe n'indero mu mashure utangura gufata ijambo akaba ari Thierry Kitamoya egome urakoze jerome tujye rero mu idonido rya kino kiganiro dutangure ku mwanya w'ibibazo by'abamenyeshamakuru ikibazo cya mbere kino kiganiro giha kibaye mu bihe igihugu cyacu kivugwa ko byinshi byinshi cyane ndetse muri ino minsi hakaba n'icyegeranyo ci- ci- cy'umugwi wa onu uje gateka akazina muntu giherutse gusohoka cerekana yuko mu burundi tagateka akazina muntu kari ndetse ikaduma ko urutoke leta n'inzego zayo yuko arizo zifise uruhara runini mu guhungabanya aho gateka kazina muntu twarabonye mu ndwi iheze ku munsi wa gatandatu haba imyiyerekano yo kwiyamiriza ico- ico cegeranyo uno munsi uko tubibona i bujumbura imyiyerekano nk'iyo iba ku minsi yose mbega muri leta ico cegeranyo niko mwaragize ico mukivuga ko mugabo muravye kuva gisohotse n'uno munsi haraciye akanya mumaze gushikiriza iki mumaze kuvugana iki n'inzego za oni ivyo myiyerekano yirigwa iraba yoyo mubivuga ko iki nta mirimo ya leta idurumbanye twagomba kudukunde tubabwire yuko icegeranyo caraye gisohotse atari ica mbere gisohoka gityoza uburundi kandi atari ubwa mbere leta y'uburundi ibeshuza kandi ikerekana ido n'ido eh, igi- ikigabane ku kindi umurongo ku wundi aho bene kurementanya ayo ma- ivyo vyegeranyo baba bakoreye n'ingene baba badendereje Burundi iki cegeranyo cyejo ubundi basohoye leta y'u Burundi yarahejeje iragira ico bivuze ko abarundi twaramaze kubagira ati kirimo ibinyoma abo bantu baraje ntibaje kuraba ngo baje gusuzuma ngo baje gu- guperereza kuraba ingene ibintu vyagenze baje bakizanye mu mupfuko mugabo kugira bavuge bati twaragiye i Burundi bashika batanga bya bindi ngene twigeze kwiyamiriza Paul Kagame itariki zitandatu ukwezi kwa kane umu- umwaka wa bibiri na cumi na kane bariko baribuka imyaka mirongo ibiri na- ihonyabwoko ryo mu rwanda ribaye yavugiye kuri stade y'ikigarati ntangeka ivyo byose bijanye n'ihonyabwoko uruhara rw'igihugu cy'ububirigi mu itegurwa rya politiki n'umugambi w'ihonyabwoko n'uruhara rw'igihugu cy'ubufaransa mu gushyira mu ngiro igihonyabwoko ryaganduye iryi- ryahekuye abanyarwanda hati ibyo bihugu bibiri bimenye yuko ryo ari deni rifitiye u rwanda biri mu kinyamakuru jeune afrique ngiki
iyo c'ubufaransa n'ububirigi boba baronse inyungu iyahe ku ihonyabwoko ryabaye mu rwanda ku buryo biyumvira yuko habaye n'ihonyabwoko mu burundi bosubira kuronka inyishu- inyungu nk'izo bwa mbere hoho nta nyungu iva mu ihonyabwoko atari agahinda kuba wahekuye mugabo waramaze kubyagirizwa kandi n'ibyemezo bakabikora ati niwe watuhekuye niwe watuzanye ihonyabwoko ngaho iwacu ubwa mbere iyo ugize imana ukaraba ingene wohendahenda ati mpagahengwe ico kintu gipfukapfuke dusubire nuko ibibazo urabinyagiriza sigigiraho onja e mugihe avuze ati reka no mu burundi ndabereyeho byabaye ico gihe ihonyabwoko ryo mu rwanda bariribagiwe hakaduka iryo mu burundi akaba avuze ati ndaravye ingene nusaba ikigongo abanyarwanda sinzi ko hari umuvugizi w'umukuru w'igihugu ari cyo kongera ngira ngo Eh, jewe narasomye kiriya cegeranyo eh, nsanga bafatira ku kiringo cyo kuva mu kwezi kwa ndamukiza mu mwaka uheze gushika mu kwezi kwa ruheshi uyu mwaka nk'uko mubizi kuva mu kwezi kwa ndamukiza niho hatangura imigumuko mu makaritiye amwe amwe hajya muri kiriya gisagara ca bujumbura bitwaza ngo ibintu vy'amamanda jewe nagomba kubabwira yuko ikintu cy'intangaza muri kijya cyegeranyo nibaza ibibazo bikurikira mbe leta niyo yahamagariye abantu na cyane cyane urwaruka kuja guturira amapine kuzibira amabarabara gukomeretsa abapolisi kwica abapolisi kwica abasirikare kwica mbere naho guturira n'abantu bagiriza ngo nimbonerakure leta ari uruhare ifise muri bijya bintu bijya bintu ubisomye urabona neza yuko ari i- icegeranyo kidakwiye ku- kuba cyo kwanditswe n'abantu bitwa ngo n'abantu bigenga bo muri oni kuko urabona neza yuko harimo ibintu bya politike ahubwo abo- abo leta y'u Burundi bagi- yagiriza yuko bakoze ibara bagaragaza kubakingira ntihagire n'icyo babivugako ndabasavye nkasaba n'abariko baratwumviriza bakurikirana iki kiganiro mufate nk'irya cegeranyo mu gisome murabe muza gusanga ari ibintu by'agahomerabunwa dufashe mu kanya gatoyi gusa uburyo bakoresha kugira ngo bashike kuri icyo cegeranyo murabona yuko bakoresha amazina ba- bavuga yuko babajije abantu badashobora kuvuga amazina cyangwa impunzi zagiye mu rwanda kumbura abari muri bajya nyene baje kudutera bacika abarore ni bukinanyana none umuntu yari yaje gutera leta uwo mubaza ngo avuge icyiza ku burundi gute Eh? yovuga icyiza ku burundi gute ugasanga bakoresha ibyegeranyo bakuye kuri ibi bita ngo ni ubuhinga ngurukana bumenyi bamwe bavuga ngo ni ngurukana bihuha abandi ngurukana binyoma ibi bita whatsapp bijya bintu bya whatsapp murazi mwese ubu turi ku- turi ku buhinga bwa none ngayo amatelefone yo mu rwego rwo hejuru ibi bintu bica kuri whatsapp ejo bundi bakwiragije ngo umukuru w'igihugu cya kongo ngo baramurase sinzi ko mwabibonye mwasanze atari ibyo barandika ibintu bakavuga ngo hariho nyabwoko bijya by'ikarutse mwabibonye byaciye kuri france de ibi byose ni ibinyoma byerekana yuko ari ugushaka ahubwo gukwega ibintu bituma abarundi bacanamwo aho usanga ikinyoma bacita ukuri ukuri bakacita bakakwita ikinyoma mugabo twebwe nka leta tuguma twereka amakungu aho kuri kuri aho kuri ku- aho kuri kuri abashaka baze mu burundi barabe yuko igihonyabwoko hari aho riri muri iki gihugu hanyuma mu kirundi bavuga ko atawankwa na bose hari abo tubibwira bakabyumva hanyuma bavuga kandi yuko ukuri guca mu ziko ntiguse murakoze cyane murakoze ikibazo cya kabiri ngira ngo mugenzi wanjye jerome yoca abandanya urakoze nagomba kubaza ikibazo kijanye eh, n'ibiganiro bihuza abarundi kumbure ndagishikirize umuvugizi wa leta Eh, ibiganiro bihuza abarundi hariho eh, ibibera ngaha mu gihugu hagati hakaba n'ibibera hanze twagomba kubaza ivyo biganiro aho bihuriye birasa ibizova hanze ujya mutama mukapa yegeranya abarundi bose Aba- abaje bava ino mu burundi n'abandi bavuye hanze kumva zitandukanye kiretse gusa batemerewe babandi ishyirahamwe rya- ry'ibihugu mpuzamakungu oni yacira umukenge bamwe yifa- iryo shyirahamwe ryifashe muri ati ababo bagize ubwicanyi bati nimuganire mugabo babanze bataramuke ahubwo baje imbere gutungana abasigaye bose atacyo biyagiriza atamutaho bakurikirana icyo bazopfundika bazogishikiriza abarundi abarundi barabe nabo basigaye no mu gihugu icyo bifise- bafise ku mutima kiba ari icyo kizofasha leta ari iri ngaha ari iyo izotsa hanyuma ati ukazotwara umenye ko utwara abarundi bagona gutya twibariye ku gice tomoye ikibazo cyo ha- i- i- ibiganiro byo hanze nibyo abarundi intumbero n'imwe ni kazoza keza ku murundi kazoza kataho gahuriye naho twahitiye ni kubera ujya mugwi eh, mu itegeko riwugena eh, bavuga yuko umu- ujya mu guha raporo eh, umukuru w'igihugu hari n'abo uha bimwe bita kopi nk'inama nshingamateka n'abandi none ibyo zo kwa mukapa nabyo bazoha raporo umukuru w'igihugu kugira arange n'ibice Eh, mu gihe none mukapa yoba akoranya abarundi atazoha raporo se barundi yoba ariko atumwanya azomuha raporo nyine yoreka kumuha raporo gute icyo mukapa arushijeko nuko azoha raporo n'abandi bakuru b'ibihugu bakorana bati je naragerageje ndahuza ba barundi ngibi mugabo ibyo mukapa azoshikako bizokorerwa mu burundi bizoshirwa mu ngiro mu burundi bizoshirwa mu ngiro yarusha urabona n'amasezerano yarusha twaragiye turayicarira imyaka ishira itatu hagenda barayasinya amasezerano yo guhagarika intambara baje dar es salaam ni pretoria barayicara barayas- barayasinya none ariko arangurirwa nka mu burundi abona evariste nzi ko banyanka ku ruhande rw'uburundi mu myerekano bavuga bati kagame n'umwasi tuzomumesa nawe aheruka kuvuga ati hariho umurongo ntarengwa muri kahise k'uburundi turazi ibintu bya shinge na rugero mbega abarundi mwubabwira iki kumenga uburundi n'u rwanda muri kino gihe eh, birahanganye twagomba tubabwiye yuko biriya byashikiye bajya bene bacu b'abarundi bazindutse akajoro bibaza ngo bagiye kurondera ubuzima bakabusigayo bagiye mu imfungurwa badatwara ishano bakabusigayo biri mu byiyongera mu byerekana yuko dufise umubanyi adatomoye atubangamiye inyishu barayihaye muti none muzogira gute bihagarariye ngaho oya ntibihagarariye ngaho amatohoza arabandanya idosiye zirabara zikorwa kujya ibihugu biri muri aka karere dusangiye ishyirahamwe ibihugu bya afurika y'ubuseruko u rwanda rukaba rurimo ubundi rukaba burimo ni icyegeranyo biheza bigashikirizwa aba dusangiye umuryango kugira ngo niba ejo hirya y'ejo bavuga bati reka aba bantu bavukana bashamiraniye tugire icyo tu- dukoze ni ci- ni icyemezo cyiza cyiyongera muri dusanga cyerekana yuko tubaniwe nabi ntimugire no gucyumvira icyo kibazo cyahebewe ngaho ni cyiza cyiyongera ku bundi bubishya bumaze gukorerwa uburundi biturutse kuri uwo mubanyi ikindi kibazo cya kabiri biraboneka yuko abana benshi ubu unye bazuja mu ibarabara icyo ntawe ukideha ni ingaruka mbi z'uwo mugambi mbega umugambi wi- wi- w'ishure nshingiro eh, warashitse ku ihangiro leta yari yihaye cyangwa ntiwarishitseko je nitwa edward juma nkamvugira ubushikiranganji bw'indero bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi numva nohera ku ca nyuma kirya yagize ati abana benshi buca baja mw'ibarabara je nibaza ko imvugo bene iyo eh, hamwe hamwe ari ndenzarugero kuko abo bana ntibaba- baca baba ibicibwa sabamenja ni abana bafise ababyeyi ni abana bafise aho baje bava ni abana bafise leta ibakunda ntawuvuga rero ngo guca baja mw'ibarabara irababuze kujya mu ibarabara no kuvuga yuko batatonze mu ishuri nk'uko abandi babigize ku munsi wa mbere uhetse
egome ntibaba bari mw'ibarabara nagomba kongera ko kandi yuko ntibaja- ntibaja mw'ibarabara kandi bafise ubwenge bafise inguvu bashobora gukorera igihugu batize ry'amashure yisumbuye twese kenshi usanga twibaza ko ariyo yonyine ashobora kudushikana ku buzima bubereye duciye muri za kaminuza hari izindi nzira bashobora gucamo ba- kandi bagaterera igihugu bimwe biboneka mu kugiteza imbere rero kuba buba batatonze ku ishuri nk'abandi ntawuvuga ngo ni ukubera uwo mugambi we- wa bushiro shi- shingiro kuko murazi yuko ibyo bintu byamyeho nta na rimwe twigeze tumenyesha abana ijana ku ijana mu mugambi w'ishuri shingiro eh, ntitwowitiranya n'amashuri y'imyuga kuko hariho benshi babitahuye nabi si amashuri y'imyuga kiriya gisata cy'ishuri shingiro cyane cyane kirugurura abana bubaha imyuga bayikunde babone yuko ishobora ku- kubatunga mu buzima ntibabigisha imyuga ngo baheze bamaze ku- ku- kuyimenya cyane cyane no kubugurura turakunda gutanga akarorero k'intebe murabona intebe twicaye ko mwaba uwo tubaza ngaha ko tworeka umwana wacu ngo ajye kwiga kubaza hari naho twese tutobyemera dukeneye twicare ku ntebe mugabo ikorwe n'umwana w'uwundi atari iwacu rero ni ibyo dukeneye ko abana buguruka kandi uwo mugambi w'ishuri shingiro ni ukuri turabona yuko hari akarusho kamaze kuboneka ntorere kazoza reka nshimire abamenyesha amakuru n'abo bavugizi b'inzego z'igihugu kuri ibyo bibazo biragishinga abanyagihugu nshimire namwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago cya politike namenyeshe ko mu gice gikurikira tuzogaruka kuri bimwe mu bibazo vyerekeye umutekano na politike jerome niyonzima nayo ndakiremesheje ntimururanirwe mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio y'ijambo i Bujumbura mu Burundi batugejejeho ikiganiro ntorere kazoza inshuti rero mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika